iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ifide niyo ngabo abaramutsa mugenzi wacu arayisi bigira imana dushiriza amakuru yo hirya no hino ku isi
mwaramutse fideli mwaramutse namwe muteze amatwi turiyahera mu yavugwa muri afurika abaperezida b'ibihugu bihurikiye muri cdao bahisemo kuba barabangiriye gufatira ibihano burkina faso ni nyuma y'aho abasirikare b'iki gihugu bakoreye kudeta cdao yasabye ako kagwi k'abasirikare gutanga ikirangaminsi cyo kugaruka ku ntwaro ya gisivire aya makuru yavuye mu bitabiriye iyo nama yihuta yabaye ku munsi w'ejo wa kane ku itariki ya mirongo ibiri na kane z'ukwezi kwa mbere niho burkina faso yabaye igihugu kigira gatatu muri cdao gikubise kudeta mu myaka ibiri irangiye cdao yakoze inama yihutiye akara muri ghana kugira bihweze nimba burkina faso yohambye ibindi bihugu bibiri mu gufatirwa ibihano by'ubutunzi hamwe no guhagarikwa muri uwo muryango intumwa z'abadiplomate zarongowe n'umushikiranganji wa ghana w'imigenderanire n'ayandi makungu yabwiye abakuru b'ibihugu bya cdao ko hari ibimenyetso byiza kuri burkina faso hari nyuma yo kubonana n'uburongoye abasirikare bafashe ubutegetsi lieutenant colonel paul henry sandaogo damiba hamwe n'abandi basirikare bafatanije kurongora icyo gihugu muri ako karere n'amakudeta kandi mari ntiyabashije kuriha amadeni angana imiliyoni mirongo ine z'amadolari iheranye mu gihugu yidogera ibihano by'ubutunzi yafatiwe n'ishyirahamwe cdao umushikiranganji wa mari w'ubutunzi yarasohoye urwandiko ku munsi wa kabiri ruvuga ko ibihano yafatiwe byayibujije kuriha amadeni iheranye ibi bihano byafashe amafaranga mari ifitiye mu banki y'igihugu y'ibihugu byo muri ako karere ifite icyicaro muri senegal modibo mao makaru yize iby'ubutunzi akongera akaba yarabaye n'umuhanuzi mu by'ubutunzi muri perezidanse muri mari yavuze ko leta ya mari itazoshobora kuriha amadeni iheranye ndetse no kuriha ibyikoresha mu bikorwa byayo bya buri munsi leta afata k'ibanze y'abasirikare muri mari isanzwe ishyigikiwe cyane n'abenegihugu b'icyo gihugu kuva ifatirwa ibihano leta ntirashyiraho ikirangaminsi cy'amatora ariko yaremeye ko izobandanya igiranira ibiganiro n'ishyirahamwe cdao mu itangazo ryasohowe n'umushikiranganji w'ubutunzi yongeye koko ayo madini mu gihe ayo madeni azoca arihwa mu gihe ibyo bihano byohagarikwa na cdao muri afurika kandi ihinguriro ry'imiti biyoteke ryo muri afurika y'epfo ryaravuze ryo ku munsi wa kane ko ryahinguye urucanco rwa mbere rwa covid cumi n'icyenda rwo mu bwoko bwa mrna ku mugabane wa afurika iri hinguriro ryavuze ko rizotangura kugerageza urwo rucanco ku bantu mu kwezi kw'icumi na kumwe k'uyu mwaka umuyobozi w'iryo hinguriro petro terbanche yavuze ko kugerageza urwo rucanco ku bikoko bizotangurana n'ukwezi kuza kwa gatatu nayo ivyigwa ku bantu bikazotangura mu kwezi kw'icumi na kumwe uyu mwaka nyene inyuma y'umwaka umwe hatanguye gutangwa urucanco rwa mbere rwa covid cumi n'icyenda ku isi hamwe n'inyuma y'imyaka ibiri iki kiza giteye abanyafurika bangana ibice cumi na kimwe n'ibice bitatu ku ijana nibo gusa bamaze gucandagwa ibi vyatewe n'uko afurika izera amaso hanze izo ncanco cane cane ku mugabane wa buraya ubushinwa hamwe n'aha muri leta zunze ubumwe za amerika nayo mu biyaga bayimukira barabandanya basigayo ubuzima abashika cumi na batandatu gushika ubu ntibarabonerwa irengero mw'ibahari ni nyuma y'umunsi umwe abasirikare ba esipanye bakorera mu mazi batabaye ubwato bwarimwo abimukira barokotse bashika kuri mirongo ine hamwe n'umwe yafuye abo bariko baja mu izinga rya kanari ni muri ico gihugu nyene ca esipanye ibi vyavuzwe n'umuvugizi wa leta ya esipanye jo ku musi wa kane ababimukira batabariwe ku birometero mirongo itatu na bitanu mu bumanuko bw'izinga fuerteventura riri hafi y'inkengera za esipanye ejo ku musi wa kane ku bw'ishyirahamwe ry'abagiraneza ryo muri esipanye caminando fronteras rifasha abimukira bari mu kaga abimukira bashika ibihumbi bine n'amajana ane nibo bamaze gufa canke baburiwe irengero mu mwaka uheze bariko bagerageza gushika muri esipanye turangirize ku makuru y'inkino muri kameruni inkino za kane zihuza ibihugu vya afurika ziriko zishika ku musozo misiri ejo yarahambije senegare muri finale ni nyuma yo gutsinda kamerune ibitsindo bitatu kuri kimwe ibitsindo byose byinjijwe mu mwanya w'amapenaliti kuko iminota mirongo icyenda yahariwe urukino yarangiye banganya ubusa ku bundi mu nyuma binjira mu mwanya w'inyongera nawe urangira atawutsinze uwundi ku munsi wa gatandatu w'indwi niho hazoba urukino rwo guhatanira umwanya wa gatatu kameruni kazohurana burkina faso naho mu rukino rwa nyuma ariko finale rw'iki gikombe senegali izohura na misiri ku munsi w'imana
urakoze arabisi bigira imana kuri aya makuru yo hirya no hino uhejeje kudushikiriza amakuru yo mu biyaga binini umugwi witwa gumino urwanira inyungu z'abanyamurenge mu kivu yo mu bumanuko muri repubulika ya demokarasi ya kongo urahakana amakuru abagiriza gukorana n'ingabo z'u Burundi mu guhohotera abanyagihugu ababikeneye bazoze barebe ingabo zitanu izo arizo ibyo bica bavuga ngo biteganya n'igisirikare cy'uburundi igisirikare cy'uburundi gifite kuvugana na leta ya kongo bakinjira bagahita abanzi babo cyangwa bagapanga ibindi byabo bihasha abanzi babo uyu ni koroneli shaka nyamusaraba ayobora umugwi gumino mu kivu yo mu bumanuko leta ya nigeria yagiriza urwego rwashyiriweho kurangiza imanza zasizwe n'amasentare mpuzamakungu gufata ibyemezo bidakwiye muri dosiye iraba abanyarwanda umunani bari bakiriwe n'icyo gihugu ku masezerano cagiranye n'ishyirahamwe mpuzamakungu yo kubakira mu burundi umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye yahamagariye ugwaruka gushyira inguvu mu migambi yo kwironderera imirimo amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini leta ya nigeria yagiriza urwego rwashyiriweho kurangiza imanza zasizwe n'amasentare mpuzamakungu gufata ibyemezo bidakwiye muri dosiye iraba abanyarwanda umunani bari bakiriwe n'icyo gihugu ku masezerano cagiranye n'ishyirahamwe mpuzamakungu yo kubakira ivyo biri mu nyandiko y'uhagarariye niger mu mategeko aho asaba umucamanza w'urwo rwego gukuraho icemezo yafashe umumenyeshamakuru wacu temistokle mutijima yasomye ibiri muri iyo baruwa adutegurira iyi nkuru Maitre Aissatu Zada ugaragaza ko ari uhagarariye leta ya Niger muri iki kibazo muri iyi nyandiko bigaragara ko ariyo kuwa makumyabiri n'eshanu y'ukwezi gushize kwa mbere arasobanura ko icyemezo cyo kuya mirongo itatu n'imwe y'ukwezi kwa cumi n'abiri umwaka ushize w'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'umwe cy'urwego rwasigariyeho kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga ishami rya Arusha gitegeka leta ya Niger kwisubiraho ku cyemezo cyo kwirukana abo banyarwanda kidakwiye kandi kinyuranyije n'amategeko icyemezo gishyirwa mu majwi ni icyafashwe n'umucamanza w'urwo rwego Chiondo Masanche Joseph nyuma y'iminsi ine abo banyarwanda bahawe igihe kitarenze iminsi irindwi yo kuba bavuye ku butaka bwa Nigeri iyo yaje kongerwa igera kuri mirongo itatu icyo gihe nta bisobanuro byatanzwe ku mpamvu leta ya Niger yisubiyeho ku masezerano yo gutuza aba banyarwanda uretse kuvuga ko ari impamvu za diporomasi ni ukuvuga imibanire y'ibihugu icyakora kuri iyi nshuro metere yayisatu mu nyandiko ye ibijyanye na diporomasi ntiyabitinzeho cyane nubwo yavuze ko izo mpamvu leta ya nigeri ifite uburenganzira bwo gukomeza kuziceceka ahubwo yavuze ko hari amakuru y'isa y'ibanga rya leta bamenye y'uko kuba ku butaka bwa nigeri kw'abo banyarwanda bishobora guteza intugunda n'umutekano muke mu gihugu na cyane mu bihe nk'ibi hari ibibazo byinshi by'umutekano muke biterwa n'ibikorwa by'iterabwoba uyu munyamategeko muri iyi nyandiko ye ntaho atomora ngo agaragaze ukurenga ku masezerano kw'abari bakiriwe n'igihugu ahagarariye nyamara akagaragaza ko ingingo ya gatandatu mu gika cya gatatu cy'amasezerano Nigeria yari yagiranye na Loni yemera ko mu gihe abakiriwe barenze ku mategeko y'igihugu cyane cyane arebana n'ibisabwa batujwe mu gihugu ku buryo buhoraho cyangwa se mu gihe bagaragaje kubangamira ituze rusange Repubulika ya Nigeria ibimenyesha umwanditsi w'urwego hanyuma binyuze mu biganiro hagafatwa ingamba zikwiriye Maître Aissatu kandi yikomye uru rwego gufata ibyemezo bihutiyeho rutabanje kumva leta ya Nigeri yongera rwikoma gukoresha nabi nkana ingingo ya makumyabiri n'umunani y'amasezerano arushyiraho uwavuga ko iyo ngingo umucamanza yifashishije ategeka leta ya nigeri kwisubiraho ku cyemezo cyayo itegeka ibihugu gukorana n'urwo rwego mu bijyanye no kugaragaza imyirondoro no gushakisha abakekwaho ibyaha kwegeranya abatangabuhamya n'ibimenyetso kurwoherereza inyandiko zikenewe guta muri yombi no gufunga abakekwa bari ku butaka bwabyo kimwe no kuboherereza urwo rwego ngo rubaburanishe bityo akavuga ko muri izi ngingo zose ntaho bigaragara ko ku bijyanye n'aya masezerano urwego rwasigariyeho kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga rwemerewe guha amabwiriza leta ya nigeri umunyamategeko wa leta ya nigeri kandi arikoma abo banyarwanda kudakurikiza inzira yo gukemura ibibazo iteganywa n'amasezerano yo kubatuza muri nigeri uwavuga ko abo bihutiye kwiyambaza urwego rwasigariyeho kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga nyamara ayo masezerano ateganya ko ibibazo byavuka byerekeranye nayo bigomba gukemurwa binyuze mu nzira y'ibiganiro cyangwa se mu bundi buryo bwumvikanyweho bityo agasoza avuga ko icyemezo cy'umucamanza gitegeka leta ya nigeri kwisubiraho ku mwanzuro yari yafashe cyafashwe mu buryo buhutiyeho kandi kuba ingingo ya makumyabiri n'umunani y'amasezerano ashyiraho urwo rwego ubwayo yarakoreshejwe nabi umucamanza akwiye gukuraho icyo cyemezo iki gisubizo cya leta ya nigeri kije mu gihe umucamanza w'uru rwego yaherukaga kandi kongera gutegeka iki gihugu guhaba abanyarwanda ubwisanzure bwo gutembera mu gihugu nta nkomyi mu gihe bagitegereje ko hafatwa umwanzuro wa nyuma kuri iki kibazo ni nyuma y'aho abo bari bamenyesheje urwo rwego ko aho muri nigeri babayeho nk'imfungwa ndetse bambuwe ibyangombwa bari bahawe bakihagera mu gihe iminsi mirongo itatu yari yongewe ku gihe abo banyarwanda bari bahawe cyo kuguma muri nigeri nayo igana ku musozo kugeza ubu haracyari urujijo kuho abo bagomba kwerekeza leta y'u rwanda binyuze mu muvugizi wayo wungirije yari yabwijwe rya amerika ko u rwanda rwiteguye kubakira nk'igihugu cyabo nyamara yaba bo ubwabo ndetse n'imiryango yabo yiganjemo ababa mu bihugu by'uburayi ibyo kujyanwa mu rwanda ntibabikozwa urakoze temistokle perezida w'u rwanda paul kagame na mugenzi we wa kenya uhuru kenyatta barahuye ejo ku munsi wa kane mu biganiro i nairobi jofre mutagoma nibyo atubwira perezida paul kagame w'u rwanda na perezida uhuru kenyatta wa kenya bahuriye i nairobi mu murwa mukuru wa kenya mu biganiro byabereye mu muhezo nk'uko byatangajwe n'umuvugizi wa perezidansi ya leta muri kenya madamu kanze dena yabwiye ijwi ry'amerika ishami ry'igiswahili ko muri rusange ibiganiro byabo byibanze ku bufatanye hagati ya kenya n'u rwanda walizungumza tu eh, kwa undani kuhusu ujana wa...
baganiriye mu buryo burambuye ku byerekeye ubufatanye bw'ibihugu byombi nyuma bavuga mu buryo bwa rusange ku byerekeye ibihugu byo ku mugabane w'afurika birangwamo imvururu muri iki gihe bareba uburyo bashobora gufatanya kugarura amahoro muri ibyo bihugu
ibiro bya perezidansi ya kenya kandi byavuze ko ingingo baganiriyeho zirimo ibyerekeye ubucuruzi no gutwara ibintu n'abantu ni ibiganiro bibaye nyuma y'iminsi mike u rwanda rufunguye umupaka warwo na uganda igikorwa cyashimwe n'abayobozi ku rwego rwa afurika y'uburasirazuba abasesengura ibya politiki n'ubucuruzi mu karere ka afurika y'uburasirazuba nka profeseri caca nyayigoti caca barabona ibi biganiro nk'intambwe yo kugerageza kwisuganya ku bayobozi b'akarere karangwamo ibibazo bitandukanye kwanza nafikiri ni vizuri tutafakari kwamba kumekuwa na mikwaruzano.
Ndatekereza ko dukwiriye kuzirikana ko habaye ibibazo muri ibi bihugu bya Afurika y'Uburasirazuba. Urugero nk'umupaka w'u Rwanda na Uganda wari ufunzwe, ariko twabonye ko bemeranyije kuwufungura. Kandi twabonye ko Perezida Museveni yavuze ko azakoresha icyambu cya Mombasa nka kimwe mu binyuzwamo ibicuruzwa bijya muri Uganda. Hari kandi ibindi bibazo hirya no hino nko muri somaliya biracyahari hari ibibazo muri etiyopiya hagati y'abatigirinya n'abamuhara igihugu cya etiyopiya nta mahoro gifite ntekereza ko ibyo baganiriye ari ukureba uko kenya n'u rwanda bishobora gufatanya kubonera umuti ibibazo byugarije afurika y'uburasirazuba
aba bakuru b'ibihugu bahuye hasigaye iminsi ibiri ngo habe inama ihuza abaperezida b'ibihugu by'umuryango wa afurika yunze ubumwe mu byo iyo nama iteganya kuzaganiraho harimo kwemerera igihugu cya israel kuba indorerezi mu biganiro by'uwo muryango profeseri caca nyayigoti caca asanga ibikomeje guhinduka muri iki gihe bisa n'ibitegura imiyoborere y'ibihugu bya afurika mu gihe kiri imbere ari ingingo abakuru b'u rwanda na kenya batabuze kuganiraho Eh, wamezungumzia halo- hayo mambo hata kama hawajatuambia, lakini ni vizuri- ibyo babiganiriye nubwo bataratubwira dukwiriye kuzirikana ko ahantu ibintu birimo byerekeza urugero nko mu gihugu cya uganda yoweri museveni ashobora kuba ashaka kudushyikiriza umwana we muhozi abinyujije mu gukomeza kumuha umwanya kenshi wo kugira uruhare mu gushyira mu bikorwa ibintu bimwe na bimwe by'ingenzi mu gutsura ubumwe bw'ibihugu bya afurika cyane cyane iy'uburasirazuba urabona ko yagize uruhare mu kunga uganda n'u rwanda na hano i nairobi yarahaje kandi ibyo yatumwe byo kureba uburyo uganda yakoresha icyambu cya mombasa kurusha uko ikoresha icya tanzania yarabikoze nayo na uhusiano wa Tanzania.
ikindi aba basesenguzi basanga giteye amatsiko ni uburyo ubu bufatanye no kuba amagirirane mu by'ubucuruzi hagati y'ibihugu bya afurika y'uburasirazuba buzashobora kugenda ku murongo umwe n'igisa n'ihiganwa risanzwe rizwi mu bucuruzi biteganijwe ko mu mpera z'uku kwezi kenya izakira inama igamije guteza imbere ibikorwa remezo ku mugabane wa afurika tugushimire joffre umudepite mu nama nshingamateka ya repubulika iharanira demokarasi ya kongo yagiriza uburundi kuba bufise uruhara mu bwicanyi buriko bukorerwa abanyagihugu b'abasivile bo mu misozi ya buvira fizi na muhenga iri mu ntara ya kivu yo mu bumanuko ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika vedaste ngabo ari uvira muri ibaruwa y'impuruza depite claude misare mugomberwa yaraye yanditse maze agenera kopi inzego zitandukanye zirimo n'ibiro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi agaragaza yuko igisirikare cy'u Burundi cyinjiye ku butaka bwa Kongo kandi ko kiri guhungabanya uburenganzira bwa muntu muri iyo baruwa avuga yuko imigwano imaze iminsi ibera mu misozi ya Uvira na Mwenga hagati y'igisirikare cy'u Burundi n'inyeshyamba za Red Tabara zirwanya ubutegetsi bw'u Burundi yagize ingaruka zikomeye ku baturage avuga yuko mu mezi abiri ashize abantu barenga mirongo irindwi bamaze kwicwa imihana irenga cumi n'irindwi iratwikwa ndetse n'inka nyinshi ziranyagwa gusa iyi mibare y'abo baturage bishwe uyu mudepite atangaza nta rundi ruhande rwa leta cyangwa se imiryango yigenga yari yayemeza bitewe n'uko nta matohoza arakogwa kandi ko aho intambara ziri kubera imirongo ya telefoni itagerayo depite misale akomeza kugaragaza mu rwandiko rwe ko igisirikare cy'u Burundi gifatikanyije n'abagwanyi bagizwe n'imitwe ya twigwaneho na gumino igizwe n'insorensore zo mu bwoko bw'abanyamurenge biri kugwanya inyeshamba z'abarundi za Red Tabara mu cyumweru gishize minisitiri w'ingabo mu Burundi Alet Ribert Mutabazi binyuze mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru yakanye yuko nta basirikare b'u Burundi bari muri Kongo usibye u Burundi buhakana yuko buri mu mirwano muri Kongo abagwanyi ba twigwaneho na gumino nabo bakana ibyo bashinjwa n'amashyirahamwe ya sosiyete sivile ko bari kumwe n'igisirikare cy'u Burundi mu kurwanya Red Tabara Colonel Shakanya Musaraba ni umuyobozi wa Gumino ibyo gukorana n'igisirikare cy'uburundi bavuga ibyo ni bya bindi byo guhimba birya bicara bahimba n'ubundi birya bicara bahimba ababivuga bafite aho babikura ibyo urihorere aho mbandwanira si mbandwana amajoro mu kumanywa ko nda- ko nda- ko ndanyika ko ndarwana ku manywa y'ihangu ababikeneye bazoze barebe ingabo mfite hano izo ari zo ibyo bicara bavuga ngo ngo mufatikanye n'igisirikare cy'uburundi igisirikare cy'uburundi gifite kuvugana na leta ya kongo bakinjira bagahiga abanzi babo cyangwa ndi- ndi- ndi- baga- baga- bagapanga ibindi byabo bihasha abanzi babo umuvugizi musha w'igisirikare cya Kongo muri Uvira Lieutenant Elongo Mark mu biganiro yagiye agirana n'itangazamakuru yakanye yuko nta gisirikare cy'u Burundi kiri muri Kongo ubuyobozi bwa sosiyete sivile muri Uvira bugaragaza yuko imigwano ikomeje kubera mu mahita na masango yatumye abaturage babarirwa mu bihumbi bahunga berekeza mu mashyamba ya Mwenga abandi nabo bajya mu misozi ya Uvira Pierrot Kaluban ni umuvugizi wa banki nto muri Uvira na Mwenga abaturage bahumye bakwiye imishwa rusange cyane bamwe baga- bamwe bagana muri sheferi ya rwindi eh, gurupema ya Ki- ya kigogo ahantu hitwa kangova Ah, abandi baja muri fori ditombwe baja eh, za rubumba abari bavuye za rubuga bava- baja za rubumba abandi bafa gashongo abandi baja baja ma- ahantu hitwa ngo ni nyanjare iriya kuri nyamara niho abantu buzuye benshi cyane kandi bafite imfashanyo habe n'imwe ntibafite ibyo kurya nti- ntibafite kikamera kimwe na umunyamakuru ntakintu bafite bari ku misozi gusa babuze habe n'amashitingi yo kubamo si ubwa mbere igisirikare cy'u Burundi gishinjwa kurwanira ku butaka bwa Kongo ariko kikabihakana vedase ngabo ku bw'aradiyo ijwi rya amerika ububira mutarakivuyeho radiyo ijwi rya amerika ntiryashoboye kubona abayobozi ba leta y'u Burundi ngo bagire icyo bavuga kuri icyo kibazo mu burundi umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye yahamagariye ugwaruka gushyira imbere ibikorwa byo kwironderera imirimo ni mu ihuriro ryabereye kuri stade intwari mu gisagara cya bujumbura umumenyeshamakuru wacu pierre claver niyo nkuru adufitiye inkuru y'idonido ubwaruka rurenga ibihumbi bibiri nibwo rwitabiriye ihuriro rigira kabiri ryabereye mu gisagara ca bujumbura kuri uyu wa kane rigenewe abakiri bato bikorera utwabo umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye yitavye iryo huriro akanaryugurura ku mugaragaro yavuniye akagohe uwo gwaruka agwereka ibisata bitararonka ababishiramwo imitahe yagije amazi y'u burundi genda wimbe aho ariho hose uca ugira rusengo uza gusanga ari amazi anyobwa adahinguwe shaka mufate idubayi muze murabe iritiro y'amazi igugwa ngahe igugwa amahera aruta ayo wewe ugura iritiro ry'igitoro ngaha mu burundi kubera ko ata murundi arashora ayo mazi uburundi bumerako vyose bugaca bugira imvura none kubera iki uburimyi butuba tubeshaho abanyamahanga bose bubuhurumbira ndabasavye ntihagire umurundi azosubira gutuka igihugu ciwe urazotuka umuntu muga ntuzotuka igihugu cawe mu burundi ni igihugu abasaza bo kw'isi yose bashobora kuza kuruhukiramwo dufise amariba y'amazi y'amashuha mirongo ibiri n'atandatu muri iki gihugu nimwiyumvire twayatunganya murazi ko arya amazi ari umuti ndababazwa cane n'abiyita abagwizatunga birigwa barimba ubutare bw'uburundi babujana hanze kubugurisha ntitwigire tubona ihera ryinjiye mu burundi rumwe mu rwaruka rwafashe ijambo rwashikirije intambamyi bahura mu migambi yabo yo kwiteza imbere no guteza imbere igihugu muri izo harimo amakori y'umurengera kubura imitahe n'ibindi hoba exoneration ku mataxi ku ba entrepreneur tukiri bashasha kubera ko rimwe na rimwe usanga amatagisi cyangwa ama impo ari menshi ku mujene entrepreneur agitangura hari ama entreprise ashobora kuvuka medisi unane ugasanga ntayagihari ntituvuze ngo mukureho ariko mu myaka ya mbere murabe mudutezurire umushikiranganji w'ubudandaji n'amahinguriro chantal nijimbere arafise icahanura urwo rwaruka kugira ngo rurengere izo ntambamyi harimo kwijukira gukorera hamwe no gukoresha ibihingurirwa mu burundi made in burundi mumenyane mufashanye mugire echange d'experience mushobore kuzamurana mwongere mushigikirane tukishorera twebwe nyene tugashorera ivyaranguwe n'urundi rwaruka bene wacu nta kibuza yuko n'imiburiburi ayo macipusi duhingura ayo maji duhingura dore ko turi 60% de consommateurs habuze iki kugira ngo tube 60% de la clientèle de nos produits aho niho hari akabazo umukuru w'igihugu ndayishimiye yabemereye ko intambamyi zimwe zimwe agiye kuzitorera umuti turiko twubaka birya bigo vyo gukarishiriza ubwenge ugwaruka ikigo ca mbere turizeye yuko uwo mwaka uzohera cyatanguye gukaririza ubwenge ugwaruka rwa mbere exoneration ibyo twarabibonye yuko koko hariho abakeneye exoneration muga hariho abandi nabo bakenera exoneration bwa gusahura natanze akarorero k'amashyirahamwe ashika mirongo itanu yarose exoneration y'imiliyaridi mirongo icyenda na zitandatu muga muri iyi myaka itatu iheze ntibarigera batanga amakori ashika n'imiliyaridi zitatu ubu tugira dushireho umugwi uzosuzuma neza ibijanye n'amaexoneration kugira ngo exoneration ironkwe koko n'uwugiye kugwiza umwimbu afitiye akamaro igihugu ikindi nobasaba murakwiye rero ko mwoza muragira urunani rw'abahingura ibintu bimwe kugira ngo muronye umwimbu munini mushobora gushora hanze ikindi nuko mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi canye ndetse na mwebwe mugira amahinguriro leta itegerezwa kubaha aho mushinga amahinguriro yanyu canke mukorera ibikorwa vyanyu bijanye n'uburimyi rusansuma iheruka yakozwe n'ikigo cy'igihugu kiraba ibiharuro bikoreshwa mu migambi ya leta istebu yerekana ko uburundi bugizwe n'ibice birenga mirongo itandatu ku ijana vy'ugwaruka abitavye iryo huriro ry'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri barahuriza hamwe ko inguvu zabo zigiye hamwe zoteza imbere igihugu aha ni naho umukuru w'igihugu yabahamagariye kwirinda abanyepolitike bobatesha umwanya bashaka kubata mu rudubi perezida ndayishimiye yabibukije ko benshi mu banyepolitike baba beshesha amaronko kugira ngo bashike ku nyungu zabo gusa mu nyuma hakaduka injyane za politike zihitana ibintu n'abantu mu bonse rimwe Pierre Claver niyo nkuru Kigali ku bwijwi ry'Amerika urakoze Pierre Claver kuri iyo nkuru mu rwanda igisagara cya kigali cyatangaje ko guhera ejo kuwa kane abantu bazotangura gukingirwa covid 19 hakoreshejwe ubundi buryo bushasha bwo gukoresha imodoka izunguruka mu bice bitandukanye by'icyo gisagara asumta kaboyi niyo nkuru dufitiye ari kigali itangazo ryasohowe n'umujyi wa kigali kuri uyu wa kane risobanura ko imodoka irimo ibikoresho byose byifashishwa mu gukingira igenda izenguruka ahantu hasanzwe hahurira abantu benshi aho yabaga ihisemo guhagarara nko ku byapa by'imodoka zitwara abagenzi abaturage babaga bategereje imodoka basobanurirwaga akamaro ko guhabwa inkingo uwemeye gukingirwa agahita yinjira mu modoka yasangagamo ushinzwe gufata umwirondoro we n'umuganga uhita umukingira abakingiriwe ku muhanda bagaragaje ibyishimo kuko bari barabuze umwanya wo kugera ku bigo nderabuzima twabyakiriye neza kuko abenshi hari igihe twaburaga imyanya yo kujyaho bari gukora gukorera ku bitaro bisa n'aho byadufashije byatumye n'imirimo yacu wenda twikingiza turi hafi yayo ndatambutse nsanga irahari ubwo numvaga bingora kuri busiga akazi nkajya kuri santire do sante ariko ubwo urumva byanyoroheye kuko nabisanze hafi y'akazi none ngize imana wananirwa gatatu nigenderaga ntabwo nari nzi ko ndi buzibone ahantu twikingiriza ntabwo wabona umwanya ntabwo nari narabonye umwanya wo kujyayo ndi mu kazi n'ubu nkarimo dore mvuye ku mabanki biranyoroheye nta kibazo ni amahirwe kuba mutwegereza serivisi tutishe iyindi mirimo cyangwa ngo tubigire urwitwazo rwo kubitinza santere do sante iri kure ni kicukiro n'iriya kuri betisayida kandi nkorera ipfiye muri apadi ni amahirwe kuri benshi nari nambutse niviriye ku rusengero ni amahirwe gusa nari ngiye kujya i Remera mpanyuze mbona barimo gukora mitamagara ubu buryo buje bwiyongera ku bundi mirongo itatu na butatu abatuye muri uyu mujyi bari basanzwe bafatira aho inkingo za covid cumi n'icyenda harimo hahurira abantu benshi nko muri gare mu masoko ku nsengero no ku bigo nderabuzima umuvugizi wa minisiteri y'ubuzima Julien Mahoro Ningabira yabwiye ijwi rya Amerika ko iyi gahunda ije gufasha abanyakigali kwikingiza kandi badasize imirimo yabo ni gahunda twatangiye igamije gusanga abantu cyane cyane bari mu nsisiro cyangwa se ahiganje ibikorwa byabo by'ubucuruzi kuko byaragaragaye yuko hari igihe abo bantu usanga batitabira cyane kujya ku bigo nderabuzima cyangwa se n'ahandi ku masite yagiye ashyirwaho yikingira noneho turavuga tutireka abantu tuborohereze tubegereze ibyo nakwita nka site mobile tukagenda n'imodoka irimo ibikoresho tukabagezaho inkingo batagombye kuva muri akitivite zabo mu bikorwa byabo bya buri munsi ngo bajye ku kigo nderabuzima cyangwa se hashyizwe site kuko hari igihe usanga site yashyizwe wenda tuvuge nka kimironko kuri gare ariko umuntu wenda ufite iduka kwa mushimire nanone ugasanga ntabwo byamukundira kuzamuka ngo ajye gufata urukingo bite mobile rero iri mu rwego rw'imodoka icyiza cyayo ni uko ishobora kwimuka uyu munsi kazi igakorera ahangaha nyuma ya saa sita igakorera ahandi bityo na wa wundi uvuga uti nzajyayo nyuma nabona site yamwegereye yitabira ahabwa urukingo yaba doze ya mbere cyangwa iya kabiri cyangwa se na doze ishimangira ubu buryo bwatangiye gukoreshwa kuri uyu wa kane buzageza igihe abatuye umujyi wa kigali bose bazaba bamaze gukingirwa baba abafata urukingo rwa mbere abatarabonye urwa kabiri ndetse n'abashaka gushimangira umuvugizi wa minisiteri y'ubuzima asobanura ko iyi gahunda izasiga abatuye kigali bagera ku bihumbi magana atatu batarahabwa urukingo rwo gushimangira baruhawe kugeza ubu umuturage uhabwa urukingo asobanura ko kurufata cyangwa kurureka ari ubushake bwe ariko batarahabwa inkingo muri ibi bihe batangiye gukumirwa mu bikorwa byinshi hari aho kwinjira mu rusengero basigaye babaza umuntu uko yikingije ku masoko cyangwa ahandi hantu hahurira abantu benshi bikagaragara ko n'utakwifuza gukingirwa azabikorera gusa kugira ngo abashe kugera ku bikorwa bimwe na bimwe yashobora guhezwaho kugeza ubu mu rwanda abantu bagera kuri miliyoni umunani n'ibihumbi magana atandatu na batandatu magana atandatu mirongo ine na bane bamaze guhabwa doze ya mbere y'urukingo mu gihe abagera kuri miliyoni zirindwi n'ibihumbi ijana na makumyabiri na bitanu na mirongo itandatu na batatu bahawe doze ya kabiri y'urukingo naho abagera kuri miliyoni imwe n'ibihumbi mirongo irindwi n'umwe na magana atanu mirongo icyenda na batatu nibo bamaze guhabwa doze ya gatatu yo gushimangira asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti banywanyi naha aya makuru y'aka kanya agarukiye mugire umunsi mwiza umunsi w'amahoro n'amahirwe
radiyo nziza y'icyitegererezo ijwi ry'amerika radiyo yanjye radiyo yawe karaga urushinge